ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi abantu batanu bahagarariye amashyirahamwe yigenga bari bafungiwe mu igendereza bimuriwe kuwa kane nijoro muri gereza nkuru ya mpimba icyo ni cyiza kugira ngo bashobore kuronka imiryango ishobore kubaramutsa neza bitagoranye bashobore kuronka abashingamanza bashobora kubakurikirana ata ngorane biteye kuko urabona ko iminsi bamaze naho umunsi umwe ari munini bamaze iminsi mike icyo ni cyiza Sixte Vinyi ni muraba umuyobozi w'urwego rw'igihugu rwigenga rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uturere tumwe tw'uburasirazuba bw'igihugu ntituzitabira ibikorwa byo kwiyandikishiriza kuzatora kubera ikibazo cy'umutekano muke isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda rigeze ku munsi wa kabiri muri iki gitondo abakinnyi bahagurutse i Kigali berekeza mu ntara y'amajyepfo bagasoreza ku gisagara barakora ibirometero ijana na mirongo itatu na birindwi aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara mbahaye ikaze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aruzi bigirimana haruzi biriweho mwiriwe neza veniste ku mugabane wa afurika ubufaransa na burkina faso byararangije ku mugaragaro gukorana mu bya gisirikare igisirikare cya burkina faso cyashikirije aya makuru ejo ku munsi w'imana inyuma yo kumanura ibendera y'ubufaransa ryari ku kambi y'abasirikare badasanzwe b'ubufaransa hari ku munsi wa gatandatu mu kwezi kwa mbere burkina faso yahaye ubufaransa ukwezi kugira buzobe bwarakuye abasirikare babwo muri icyo gihugu amasezerano ya gisirikare yafatanya ibyo bihugu yemerera ubufaransa kurwanya abajihadiste ku butaka bwa burkina faso burkina faso ivuga ko yiyemeje kurwanya abayisilamiste bashamikiye kuri al qaida no ku muhari wa leta ya kisilamu iyo mihari yafashe igice kinini cy'igihugu yirukana mu ngo amamiliyoni y'abanyagihugu itahuka ry'abasirikare hafi amajana ane b'abafaransa rikurikiye icyuka kibi gisanzwe kiri hagati y'ibyo bihugu mu migenderanire burkina faso hamwe n'igihugu kibanyi mali birongowe n'abasirikare biciye muri kudeta haraheze imyaka ibiri abo bategetsi bemereye abanyagihugu babo kugarukana umutekano no gusubirana n'uburusiya mu bijyanye no gufashanya mu byo kwivuna bansi muri afurika kandi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryarashimitse ryo ku munsi w'imana kuri politike yaryo yo kutababarira abafata ubutegetsi biciye ku gikenye cya kudeta kugeza ubu ibihugu bine byo muri afurika birongowe n'abasirikare biciye muri kudeta byarakumiriwe muri uwo muryango ibihugu byo mu karere ka sahere ari byo burkina faso guinea conakry mali sudani byarafatiwe ibihano n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika muri iyi myaka iheze ariko iryo shyirahamwe rivuga ko ryiteguye kubifasha kugaruka mu nzira ya demokarasi komiseri ajejwe ibya politike amahoro n'umutekano muri uyu muryango bankole adeoye yabwiye abamenyeshamakuru ko demokarasi ibwirizwa gushinga imizi muri afurika kandi igakingirwa hari ku munsi wa nyuma w'inama y'iryo shyirahamwe yabereye abiba muri etiyopiya mu mpera z'indwi irangiye eka n'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao ryarafatiye ibihano ibihugu bitatu byo muri ako karere ka sahel abakuru b'ibihugu bya cdao haruhande y'inama y'ishyirahamwe y'ubumwe bwa afurika barumvikanye kugumizaho ibihano bafatiye ibyo bihugu bitatu
Washington ijwi rya Amerika hanze y'umugabane wa Afurika umushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi atasabye imbabazi Amerika igihugu ciwe cagirizwa kuvogera ikirere ca Amerika hakoreshejwe amabaro yabura amakuru umubonano wabahuje i Munich mu Budagi ku munsi wa gatandatu umushikiranganji blinken yamubwiye ko iyo ngendo y'ubushinwa yo gusuma urusaku itemewe kandi idakwiye gusubira babonaniye haruhande y'inama yihweza ibijyanye n'umutekano yariko ibera muri icyo gihugu cy'ubudagi bwabaye ubwa mbere abo badiplomate babonanye amaso mu yandi inyuma y'aho amerika irasiye ikigendajuru cy'ikibaro cy'ubushinwa mu ntango z'uku kwezi mu ibahari atlantike ubushinwa bwisiguye buvuga ko icyo kigendajuru cyariko kiratororokanya amakuru ajyanye n'ikirere ariko ko byatwawe n'umuyaga gushika mu kirere cya amerika ariko abategetsi ba amerika barimwo n'umushikiranganji blinken ntibemera iyo nsiguro y'ubushinwa ibyo bihugu uko ari bibiri bikunze kwagirizanya ibikorwa byo gusumana urusaku hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika yarungitse izindi miliyoni ijana z'amadolari yo gufasha turukiya na siriya gushika ubu abamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima muri ibyo bihugu bibiri barenga ibihumbi mirongo ine na bitandatu hamwe n'amamiliyoni y'abanyagihugu atagira uburaro iyi mfashanyo nshasha ikishikana ku miliyoni ijana mirongo umunani na zitanu z'amadolari amerika imaze gufashisha ivyo bihugu kuva bihuye n'ivyo vyago aya mafaranga azofasha kandi imigwi y'abanyamahanga bagiye gutabara umushikiranganji ajejwe imigenderanire muri amerika anthony blinken yaragendeye turukiya ejo kuw'imana kwirabira ivyononekaye yavuze ko iyi mfashanyo nshasha izofasha kugura uburengeti imatera ibifungurwa impuzu zo mu mbeho hamwe n'amahema
urakoze aruzi bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi abantu batanu bahagarariye amashyirahamwe yigenga bari bafungiwe mu igendereza bimuriwe kuwa kane nijoro muri gereza nkuru ya mpimba umuyobozi w'urwego rw'igihugu rwigenga rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu mu burundi sixte vinyi ni muraba aravuga ko kuba bimuriwe vuba mu mpimba bizatuma imiryango yabo ishobora kubasura navuganye nawe atangira ambwira uko urwego ayobora rubona ifatwa n'ifungwa ryabo erega nk'uko bisanzwe bizwi urazi ko iyo hari amatohoza hari ikintu umuntu wese arashobora kumushyikira bakagira amatohoza igikuru gusa ni uko ubutungane bukora uko amategeko abirekuye hanyuma amatohoza akaba hanyuma uwagiritwa icaha akaronka abashingwamanza bamufasha kugira ngo arengaho bimwe mu byaha bya mbere byagaragajwe baregwa harimo kwakira amafaranga avuye hanze ahantu hatazwi mwebwe nka sendh mubibonamo icyaha cyabaviramo gufungwa ikintu cyose kigengwa n'amategeko nk'abaharanira agaciro muntu cya mbere dushyira imbere n'amategeko ni ukuvuga ko iyo hari itegeko twese tubanza tukarikurikiza mu gihe rero ubutungane bwabona yuko ari itegeko ryarahenzwe bufata ingingo ribereye ikindi twamenye ni uko babajijwe ntababunganira mu mategeko abavoka bahari ibyo mubibonamo ikintu gikwiye tumaze kuhashyika twebwe turashobora kubabwira ko twabonye yuko bashoboye kuronka abavoka mu gihe bari imbere y'umumajisita baranutse umwavoka ashobora kubakurikirana urubanza baranutse umwavoka n'igihe bari bagifatwa amakuru dufite kuri uyu wa mbere ni uko ku wa kane nijoro bavanywe mu igendereza bajyanwa muri gereza nkuru ya mpimba ibyo bisobanura iki kuri mwebwe icya mbere ni uko twamenyesha yuko batamaze umwanya munini mu igendereza icyo ni cyiza kugira ngo bashobore kuronka imiryango ishobore kubaramutsa neza bitagoranye bashobore kuronka abashingamanza bashobora kubakurikirana atangorane biteye kuko urabona ko iminsi bamaze naho umunsi umwe ari munini niya bamaze iminsi mike icyo ni cyiza hanyuma twe icyo dushyira imbere ni uko ubucamanza bwokora hanyuma bukaduha umuco ni ukuvuga yuko icyo dushima ni uko bashoboye gushyira imbere ya sentare hanyuma tugasaba yuko amatohoza cyangwa kuburanishwa byoba n'ingoga kugira ngo tumenye ukuri kuko biragoye kumenya ukuri iyo utumvirije ingingo ya sentare Sixte Vinyini Muraba umuyobozi w'inama y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika abo bahagarariye amashyirahamwe y'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi bafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kuwa kabiri w'icyumweru gishize abagore batatu n'umugabo umwe undi mugabo yafatiwe ingozi dusubize amaso inyuma gato mu nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza yateguye bakimara gufatwa abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashyirahamwe yaharanira agateka ka muntu mu burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'icyo gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri odatse habyarimana aserukira imbere y'amategeko ya pdh rihanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu silvanayi n'amahoro ni umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shyirahamwe sonia ndikumasa nawe akaba umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi bize amategeko wa fgb na marie merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe bafungiwe mu gashobo k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbu bujumbura nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa bafatiwe ku kibuga cy'indege cya bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bo bakorana kampala muri uganda bagitabwa muri yompi abategetsi b'uburundi nta kintu kinini bashimye kubivugako mugabo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano martin teretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwako itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe atemewe n'igihugu sigihuha sigihuha ari abantu bane bafatiwe ku kibuga c'indege muri iyi ndwi bari bagiye mu nama i kampala mu buganda ni ivyo nyene babwira bene gihugu baravuga bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'uburundi bamwe bimwe bita ong bagaca bakorana n'amashyirahamwe bimwe bita sosiyete sivile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twari tubimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye buke buke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu bariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya mugabo umenye ko igihugu kirararikwa ubundi akorera rimwe muri ayo mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'uburundi ni prosper runyange ajejwe igisata c'amatongo muri apdh umushikiranganji niteretse avuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa vy'iterabwoba igihugu kirararigwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihishako umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe wo guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinze uja kwinyegeza twebwe turavuga tuti ayo mafaranga uri kurazana amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ivyo rero babwira ati ni urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosiye iri kwigenda neza tuzababwira icyavuyemo mu misizi mu rugendo yahoramo mu burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa buraya yajejwe ibibazo by'agateka ka muntu imon girimo yavuze ko hakiri intambamyi nyinshi mu gisata cy'agateka ka muntu muri icyo gihugu
hari ibibazo by'agateka ka muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
mu burundi amashyirahamwe yigenga atari make yaratayaromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari canya kwigendera perezida pierre nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka bamwe mu bagize amashyirahamwe akorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku burundi bavuga ko ubu amashyirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'ay'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora icyo ubutegetsi bwifuza harimo kuringaniza ibitigiri by'abahutu n'abatutsi bayakoramo hisunzwe ibitigiri by'amasezerano ya arusha avuga kubugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikiranganji bw'intware yo hagati mu gihugu kubikora gutyo ijwi rya amerika ryagerageje kurondera umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi kugira rimenye niba abaregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikirizamanza kugira bumvirize ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye mu butumwa bwanditse kuri whatsapp yadusubije aturamutsa ariko ntaco yashimye kubivuga ko kuva perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga imbere y'aba batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu Burundi icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa munyororo w'imyaka iri hagati ya cumi na mirongo ibiri nk'uko ingingo y'amajana atandatu na mirongo ine na rimwe y'iteko mpanavyaha ry'uburundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha uwucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje buri kaneza ijwi rya amerika
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo uturere tumwe tuburasirazuba bw'igihugu ntituzitabira ibikorwa byo kwiyandikishiriza kuzatora kubera ikibazo cy'umutekano muke nka teritwari za masisi na rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru inkuru irambuye jimi shukarani bakomera kubera impamvu z'umutekano muke ukomeje kugaragara mu duce tumwe na tumwe two mu ntara ya kivu ya ruguru abaturage n'abanyapolitiki bakomeje kuvuga ko batemeranya n'icyemezo cya leta kigamije kubarura abaturage bari mu nkambi abandi bari mu duce turimo imirwano batarimo kwitabira ibarura urugero ni nko muri teritwari za masisi na rucuru w'ingabo z'umutwe wa makumyabiri na gatatu urwanya leta ya kongo ntihazakorerwa ibarura kuko leta idashobora kugera kuri abo baturage abaturage benshi bari mu nkambi z'impunzi za kanyarucinya n'ahandi hateganye n'umujyi wa goma nabo bakomeje kwanga kwitabira ibikorwa by'ibarura nubwo leta yamaze gushyira ibyangombwa byose bizifashishwa mu kubarura abaturage abaturage ariko bo ntibabikozwa ibyo niko bimeze no mu duce tumwe na tumwe two muri teritwari ya masisi aha turi muri grupema ya karuba iri muri sheferi y'abahunde mu burengerazuba bw'umujyi wa goma ni mu birometero cumi na birindwi uvuye mu mujyi muto wa sake na uri muri teritwari ya masisi mu birometero makumyabiri n'umunani na goma mirongo inani ku ijana by'abaturiye aka gace babeshejweho n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi muri bo bamwe bakora ubucuruzi bw'ibirayi cyane cyane ku muhanda dore ko ari kimwe mu bihingwa bikunzwe inaha karuba ni agace kari ku muhanda mugari uva gomujya wa likale unyuze ahitwa mushe aho mirongo icyenda n'umunani ku ijana by'abaturage baho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri aka gace hacumbikiwe impunzi zigera ku gihumbi magana atatu zaturutse muri sheferi ya bashari hano umupaka n'iy'abahunde aba bacumbikiwe mu mazu y'abaturage no mu byumba by'amashuri ubu harimo kubakwa inkambi zizajyamo ubu muri aka gace nta bikorwa by'ibarura birimo kuhabera nk'uko bimeze n'ahandi hose muri teritwari ya masisi kubera impamvu z'umutekano muke abaturage turi kumwe ahangaha bavuga ko bababajwe no kubona ibikorwa byo gufata amakarita birimo kubera mu mijyi minini yo mu burasirazuba ariko akaba atari ko bimeze mu byaro uyu ni bwana habarurema rumongi wahungiye hano ikaruba aturutse ahitwa kabati avuga ko babajwe n'umutekano muke akaba nari ukomeje kuba ikibazo nawe uri kwirebera hano iwacu hariho insekirite cyane nta mutekano uhari ko nariyo mpamvu yaba yatumye tudakoresha rurema tudakora rurema hano iwacu ni ukumva hirya no hino mu yandi maprovensi baba batangiye ariko iwacu akaba nda icyo gikorwa kitariyo nkiranuye kaposho wavuga ko adashobora gufata ikarita mu gihe bagenzi be benshi bakiri mu nkambi z'impunzi hirya no hino twebwe ikitubabaje ahanini ni umutekano mbese umutekano tugubonye nta kindi twabura natwe bakaduha amakarita ni ukuvuga ngo nyuma yo kubona umutekano niho muzemera kujya gufata amakarite none uri kubona bamwe bacu barahunze baragiye none tuzafata amakarite bo amakarite bazayabona gute jewe ikintu nasaba ku buyobozi cya mbere mbese ni umutekano nta kindi wenda tubonye umutekano ibindi twabyishakira kugeza ubu kubera impamvu z'umutekano muke abenshi mu baturage bataye amakarita yabo ibi bikaba bituma badatembera bisanzuye batinya ko bafatwa n'inzego z'umutekano kuri bwana musa germain umuturage wa nikaruba avuga ko ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga urabona arurema ni nziza gutandukanya n'umuntu wa kure kakugira umwene gihugu ngange ahangaha karita yanjye yarazimiye gufata ingendo bisigaye bimvuna ngewe ku bwanje kabisa byakabaye byiza ko nabona rurema ariko ku bw'umutekano muke dufite ahangaha ntabwo byashobotse ikintu nasaba ubuyobozi ni uko gusa bwaduha umutekano twumva ko dutekanye tukishyira tukizana tukabona amakarita twemerera ko turi abakongomani uyafatanyije na bagenzi be barasaba leta ya kongo kubonera umuturambyi ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari ya masisi na rucuru bityo bagatangira ibikorwa by'amatora ntacyo bikanga impamvu arurema zitabaye ino iwacu ikaruba dufite umutekano muke sekirite ni yose urabona n'ingamba bari kubaka ntabwo harurema zaba ahantu hatari umutekano ahubwo ziba ahantu hari umutekano twebwe nk'abanyakaruba twari dukeneye ko natwe twabona amakarita ya rurema ariko ku bw'umutekano muke ubwo bushobozi ntabwo twabonye ubuyobozi turi kubupfukamira nyabuneka badushakira umutekano kugira ngo natwe turene n'abaturage niba basubira kuri ya rurema abaturage nabo barababaye bakeneye umutekano bakeneye kugira ngo batekane barebe ko nabo babona indangamuntu nk'iz'abandi bafite kuva ibikorwa by'ibarura byatangira mu burasirazuba bwa kongo abaturage n'abanyapolitiki bo mu ntara ya kivu ya ruguru bakomeje gutera utwatsi komisiyo ishinzwe amatora muri kongo seni bavuga ko badashobora kwitabira ibyo bikorwa abadepite n'amashyirahamwe atabogamiye kuri leta bose hamwe bakomeje kwereka leta ko ikibazo nyamukuru ari umutekano utagaragara mu duce twabo ariko mu mujyi wa goma ibarura ry'abaturage rirakomeje kuko barimo kwitabira ku bwinshi kugeza ubu abayobozi ba repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse na komisiyo ishinzwe amatora seni nta gisubizo baratanga ku byerekeye ibarura ry'abaturage muri teritwari za masisi na rucuru zirimo umutekano muke nibagira icyo batangaza tuzabibagezaho mu nkuru zacu z'ubutaha jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma hagati aho ishami rya loni ryita ku mpunzi hcr riratangaza ko rikeneye inkunga ingana na miliyoni magana atandatu n'eshanu z'amadolari y'amerika yo kugoboka impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa afurika hcr ivuga ko iyo nkunga izanafasha mu kwita ku baturage bakennye baturanye n'inkambi mu bihugu byakiriye izo mpunzi temisitokule mutijima hamwe n'uko repubulika ya demokarasi ya kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa ishami rya loni ryita ku mpunzi hcr hamwe n'imiryango mirongo itandatu n'icyenda ikora ibikorwa by'ubutabazi uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe rrp iyigamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu mu itangazo dukesha iri shami muri iyi gahunda harashakwa miliyoni magana atandatu n'eshanu z'amadolari y'amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo y'afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari iyo nkunga kandi inagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakiriye izo mpunzi kuri ubu ku mugabane w'afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga miliyoni imwe benshi muri abo basaga ibihumbi magana ane na mirongo irindwi n'icyenda bakiriwe na uganda uburundi bwakira abasaga ibihumbi mirongo inani na birindwi tanzaniya igacumbikira abagera ku bihumbi mirongo inani aho ikurikiwe n'u rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya zambiya repubulika ya kongo na angola igihugu cya uganda gifatwa nk'igicumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa afurika mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri wonyine cyakiriye abagera ku bihumbi mirongo icyenda n'umunani bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa kongo ibyo nk'uko hcr bivuga byatumye umubare w'abo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje inkambi zicumbikiye izi mpunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa ahandi ho birahenze bikabije ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri ikirere ku bw'ibyo hcr n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano amacumbi ubuvuzi uburezi n'izindi serivisi z'ibanze usibye ubufasha bwihutirwa hcr ivuga ko gahunda ya rrp bibiri na makumyabiri na gatatu igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi izita cyane ku gufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo ibibazo by'ubukungu imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi byongerewukana n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari ibatunze izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranyi imbere mu gihugu naho hcr ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni esheshatu bavanywe mu byabo n'intambara mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarurwa imitwe yitwaje intwari isaga ijana na mirongo itatu benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri mu nsengero mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye kuva mu kwa gatatu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri nibura abagera ku bihumbi magana atanu na makumyabiri na kimwe bavanywe mu byabo mu ntara ya kivu ya ruguru yonyine urakoze temistokle mutijima isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu turu du rwanda rigeze ku munsi wa kabiri muri iki gitondo abakinnyi bahagurutse i kigali berekeza mu ntara y'amajyepfo bagasoreza ku gisagara hafi y'inzu y'imikino barakora ibirometero ijana na mirongo itatu na birindwi amahirwe arahabwa ikipe ya kwiki sitepu yo mu bubirigi na diregite totale energy yo mu bufaransa aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi itariki ya cumi n'icyenda gashyantare ni umunsi mpuzamahanga w'ururimi gakondo uyu munsi no mu rwanda barawizihiza natwe hano ku ijwi ry'amerika nk'uko tubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi watunze atagira ubwoko aturwa abageni mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana sinsaba inkange sindugutuka sinsaba inzuye sindugutuka nawe mubyeyi ndamira nteze rino ndamuke wenda ubuke rugira zanjye nerigeno witsiga nsamba mfungurira mana nkuru koko mana isumbiye u rwanda yaneshejwe ureba mana isumbiye abera yasasiye ubusambi igasegura inda ndende rr amasabagite hani mana niyihe mpamvu mpanya pepe nugonowe n'isari imfurwa abadarirwa hagati mu rwanda basigaza abandi basagurira ingarani umuyaga umpuha inyuma no mu nda mpinguranye undebe ntambirika ngukinze ntusanga mbabaye nyabyo umbyara ubundi ugirire ibambe unkundi rero ngo utume iwacu ugirire ubuntu nta gihembo sumbye ushuheri na serwakira imbaduko usange mama usange data aho babuyera mu nda urwaya muvumba uti mbabarira mawe ugira impuhwe dawe wumva ubwira ndahira umwuka mu kanya mu kandi nkuru mbiraza sinasambanye sinzize sida rwose si ibisere by'imyambi n'amashwe mva kwiba nzize inzara muzi nabuze icyo ndi ndi muto ndabizi ntimwari mutunze gusa mwari mutuye mufite isambu n'uduka dutanu dukamwe mwimwe mu mashuri imbere ikibazo ndatsinda ndatsinda mu yisumbuye hirya ugusina iratezwa haciye igihembwe hatezwa n'iyayo imyaka itatu mwugariza ikibando imyaka itanu dutarasi tugenda umugenda mushiki wanjye aho hafi duhuza umugambi dutsinda amashuri amasambu muyimaraho ubu murarya mugotse muvugiye guhingira abandi ndabizi babyeyi iyo si inkuru mbwirwa iyo menye iraheruka ni uko isi iteye nuko ndapfuye ubu ntacyo nkikishije icyo navukiye ni ukubacuza none mu buyereye nurusha ikibi iragatsindwa ijoro navutse nkaba igisambo nkacura iwacu ubu nkaba mbahanye mu ishavu n'ubutinde twanyandwa na twa nyaminani uzadusange aho twigira kwa naniyasi uti mutahe na mukuru mubi uti ntacyo yabimye ntacyo yigeze iyo akigira ntiyakaziza inzara uti bene mama mukomere ahari mwebwe imana irababona usubire umbwirire data uti ntibure icyo ndya neza neza naribwiye ntinibura uwataha nubwo mbizi murya musiba ariko ntimuramara amaza pepe ese nakwihanganira urwo ruga ariko nkakunda nkaramuka nyamara nasanze mu ndogo ariyo bigwa mbona sinabona ihoro ndi haderebu kwa meke ngeze iyo ngiyo mpitamo gusibira nsenga sakindi none ikindi cyanze ku